mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio cumi i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka na tomasi kamilindi mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose kaze mwese leta mfata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si izina igikuru ni uko twumvikana hokogwamo ibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu burundi uyu ni leonce ngendakumana mu mugambwe kodebu ahari mu biganiro i yarusha
sinumvise nokwishura leta mfata kibanza gute umunyagihugu atari yadutumye umunyagihugu leta mfata kibanza yaramaze kugica ivuze ko yaratoye abamuserukira uyu nawe ni jacques bigirimana atwara umugambwe fnl ni mu biganiro bihuza abarundi iyarusha amakuru ayo n'ayavugwa hirya no hino ku isi harimo n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu
muri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nyine ingingo z'ingenzi twavuga nka perezida uhuru kenyatta wa kenya watangiye manda ye ya kabiri ku mugaragaro perezida mushya wa zimbabwe emerson mnangagwa ahangayikishijwe no kubabarirana nayo imishyikirano y'amahoro yo muri siriya ku nshuro ya munani yagomba gutangira uyu munsi i Geneve nta cyizere atanga
aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi kumwe n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twababwiye twayabateguriye mugume hafi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika uyu munsi perezida wa kenya uhuru kenyatta yarahiye iyindi manda raila odinga bari bahanganye mu matora we aravuga ko azorahira ku mwanya wa perezida ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabonanye na mugenzi wiwe wa burkina faso rush mark christian kabore mu, mu, mu gisagara ca wagadugu ibiganiro vyabo ibiganiro by'ibanze ni ku mutekano nk'uko twabivuze muri zimbabwe umukuru w'igihugu mushasha wa zimbabwe emerson mnangagwa abona ko inzira imwe yonyine ihari kugira igihugu gitera intambwe ni guharira ni mu gihe igihugu cya zimbabwe cyavuzwemo igihugu cya zimbabwe cyavuzwemwo imyaka mirongo itatu n'indwi igizwemwo n'ihohotera rya kiremwamuntu ruswa intwaro mbi yatumye ubutunzi bw'igihugu harimwo uburimyi bwari buteye imbere cyane byose bikagwa mu manga mu ijambo yashikirije abanyagihugu aho yimikwa mu mabanga mashasha y'umukuru w'igihugu mnangagwa yavuze ati nsavye nivuye inyuma y'uko twese twushira kahise inyuma yasiguye ko mugabe yabaye imboneza kandi akaba umuvyeyi kuri uno musi wa kabiri perezida mnangagwa yatangaje ko leta yiwe itanze ikiringo c'amezi atatu kuri buri muntu wese yifuza gusubiza amatungo yanyaze igihugu mu ntwaro iheze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imishyikirano kuri siriya yagombaga gutangira uyu munsi i geneve mu busuwisi ku nshuro ya munani kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ari nawe muhuza stefan de mistura arizera ko noneho impande zombi zizerekana ubushake bwo kurangiza intambara kugeza ubu inshuro zirindwi zose bahuye leta ya siriya n'abayirwanya ntacyo bagezeho ikibazo cyababereye ingutu ni icyo kumenya niba perezida bashar al assad agomba kuva ku butegetsi cyangwa niba agomba kubugumaho kuri iyi nshuro ya munani abarwanya leta ya siriya bagiye i geneve ntacyo barahindura umukuru w'intumwa zabo nasir hariri yabwiye abanyamakuru ati al assad agomba kuvaho nta kindi nta ruhare agomba kugira muri leta y'inzibacyuho na nyuma yayo intumwa za leta ya siriya zo ntiziragera i geneve ahubwo bategerejwe ejo ku wa gatatu nk'uko umuvugizi wa loni yabitangaje umuhuza demistura yatangaje ko atazemera ko amananiza ya bamwe na bamwe cyangwa abandi abaho ati ndizera ko impande zombi noneho zigomba guhuzwa n'umugambi watanzwe n'inteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi umugambi uteganya itegeko nshinga rishya n'amatora muri siriya intambara yo muri siriya yatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe imaze guhitana abantu barenga ibihumbi magana ane bose tugarutse ku idonido ryo muri kenya inkuru yo muri kenya kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cya kenya uhuru kenyatta yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikindi kiringo ni nyuma yaho habereye ukutumvikana kwavuye mu matora yabaye mu kwezi k'umunani hakaba uruhagarara rwakurikijwe n'iteshwa ry'agaciro k'ayo matora imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi irarahira ko itasubira mu yandi matora yasubiwemo insinzi y'abantu bashika ku bihumbi mirongo itandatu bari buzuye urubuga rw'imikino rwa kasarini i nairobi aho ibirori byabereye imbere y'uko bitangura igipolisi cyateye ibyuka bibi mu maso mu banyagihugu insinzi bari bari hanze bariko baragerageza kwinjira ku nguvu muri ako kanya nyine igipolisi mu kandi gace k'igisagara cya nairobi bariko baratera ivyuka bibaba mu maso abantu bashigikiye umukandida mu matora aherutse atavuga rumwe na leta ya kenya raila odinga aho bariko baritegurira kugira imyiyerekano yo kwibuka abantu baguye mu itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu mu bihe by'amatora hagati aho abayobozi b'ibihugu by'u rwanda uganda botswana zambia etiyopiya somaliya sudani y'epfo na gabon na jibuti ndetse na namibiya bari bari muri ibyo birori byo kurahira kwa perezida uhuru kenyatta i nairobi hagati aho umushumba wa kiliziya gaturika y'isi yose papa francisco ari muri, muri, muri myanmar yaganiriye uyu munsi na madamu aung san suki umujyanama udasanzwe akaba n'umuvugizi wa perezida wa repubulika mu ijambo yavuze bari kumwe papa francisco yasabye ubumwe mu butandukane ariko ntiyigeze akomoza ku kibazo cy'abarohingya yavuze ati inzira ikomeye yo kugera ku mahoro n'ubwiyunge ishobora kunyura mu butabera n'uburenganzira bwa muntu kuri we idini rishobora kubigiramo uruhare runini kiliziya gaturika ya myanmar yagiriye inama papa francisco ngo yirinde gukoresha ijambo rohingiya no muri myanmar ubwaho bisa naho kurivuga kuvuga rohingiya ari kirazira ngo kuko abarohingiya atari ubwoko bwihariye
radiyo ijwi ry'amerika isamira n'iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere iyarusha amakuru yo mu biyaga binini nk'uko tubivuze ku munsi ugira kabiri niho umuhuza w'abarundi benjamin mukapa yugurura icesi ibiganiro bihuza abarundi yarusha byuguruwe inyuma y'impari nyinshi zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cyane cyane ishigwaho rya leta y'ubumwe ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iyarusha
Isaa cumi z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania kuri uyu wa kabiri niho muhuza yugurura icese ibiganiro bihuza abarundi yarusha impari hamwe n'imibonano y'urutavanako nivyo vyiriwe hagati y'impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro izo mpari zatangwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro zifatiye ku rutonde rw'ivyo bazomara indwi zibiri bariko bariga ikibazo gishaka kubacanishamwo ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako iyo nayo ivuga ko habwirizwa gushirwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa c'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazoshikako ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosinywa itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri kuza umuhuza yaratumiye abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga ariko ico intumwa za leta zicamirira kure izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu zivuga ko zitemera ubwo rutonde vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ukwazo ivyo bavuganye ntawabimenye naho biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimwo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko vyo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi byamirije nk'uko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko bavamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zanse kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibwirizwa nshingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro vyotawukanwa kubera mu burundi bongeye babwira umuhuza ko bocigwamwo ku rutonde ikibazo kijanye n'ingingo iheruka gufatwa na sentare mpuzamakungu cpi yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo amizero y'abarundi na frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibwirizwa kujaho leonse ngendakumana ku bwa frodebu atiyo leta y'ubumwe niyo yoshira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko leta mfata kibanza canke y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru ni uko twumvikana hokogwamwo ibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika eh, gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu tuba twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese n'akarere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho uburundi budasubira guharigwa ivomo hari imigambi ivuga kandi ishigikiye nk'ivy'ubutegetsi bwasavye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba ata muntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta jacques bigirimana atwara umugambwe fnl
sinumva no kwishura leta mfata kibanza gute umunyagihugu atari yadutumye umunyagihugu leta mfata kibanza yaramaze kugira ico ivuze ko yaratoye abamuserukira abicishije mu matora ivyo vyatafata kibanza n'ivyo babivuga si ivyo je nokwishurako amashirahamwe yigenga nayo nyene ari imico ibiri parseme na orikome bashigikiye ko abo banyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikirangamisi hamwe n'inzego zo kuyashira mu ngiro ku bw'ayo mashirahamwe ivyo biganiro vyobandaniriza hanze y'igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nabwo rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru na nipeske burundi ruvugirwa na hamza vena burikukiye ku bwabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwaka uburenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo jesi novuga ko haza kuva amasezerano koroba mbemukiye abarundi kumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihugu c'u burundi kandi ndobangiye kubavugira ivyo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe ayo makumbure hovamo icegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano bitekanijwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso mu yandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugaburwa mu migwi itandukanye irimwo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuzamakungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwa ryiza n'uruhande rw'ubutegetsi Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru kuri uyu wa kabiri leta y'uburundi yashyize ahabona umugambi w'ingene igisagara cya bujumbura kizoba gisa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu muri uwo mugambi bitegekanijwe kugira bujumbura ikibanza cya mbere cyo mu kerarugendo mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu eroje burikaneza aratubwira iyi nkuru mu idonido mu ishusho nshasha igisagara ca bujumbura kizoba congewe k'uturere twa gihanga mu buraruko mu ntara ya bubanza ahazoba amahinguriro n'uburimyi n'ubworozi hamwe n'akabezi mu ntara ya bujumbura hazoba hagenewe ingenzi ariko utwo turere nk'uko vyemejwe na perezida nkurunziza tuzoguma dukukira izo ntara nyene ubu mugwa mukuru w'uburundi bujumbura urimwo abantu barenga ibihumbi amajana umunani ku mwaka ku mwaka bitekanijwe ko biyongera hagati y'ibice bitatu na bitanu ku ijana mu bihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu bazoba bangana n'imiliyoni zine n'ibihumbi ijana ku kilometero kwa darato hazoba hari abantu ibihumbi bine n'amajana ane na mirongo itandatu n'umwe ishusho ya bujumbura mu myaka mirongo ibiri n'umunani iri imbere leta ikeneye kwijana no gutunga abanyagisagara hubahirijwe ibintu biranga ibisagara ku rwego mpuzamakungu vyagenywe na onu umushikiranganji w'ibiduka ibidukikije Celestin Ndayizera atubwira bimwe mu byitezwe muri Bujumbura yongeweko kwakira abantu bangana miliyoni zine n'ibihumbi ijana mu gisagara cagutse ca bujumbura no kubaronsa ivyankenerwa biberekeye bibereye igisagara ni uguha igisagara ca bujumbura ishusho nziza nshasha ikwega kwega ba mukerarugendo mu karere k'ibiyaga binini ni uguhindura igisagara ca bujumbura ihuriro ry'amahinguriro atandukanye mu burundi ni ugukingira mu buryo burama itunga kama no kubaka igisagara tudasambuye isi n'ibidukikije umukuru w'igihugu yuguruye ibikorwa byo gutanguza uwo mugambi yibukije ingendo zizosezererwa igihe cageze cyo guhindura ingendo no gusezerera burundu ingeso n'ingendo mbi zerekeye ukurima no kubaka mu kajagari ukugenda nabi mu mabarabara ingeso z'ubunebwe ubuhumbu no kwiyerereza guta iyarara mu bibanza bitarigenewe ugusahura mu mazu canke mu mifuko n'utundi tugeso tubi twose iruhande y'ibizohebwa perezida nkunziza yanagarutse ku byiza bujumbura nshasha izohaba yibamwo gukoronka uburaro bubereye gushikira amazi meza hamwe n'isuku gusabikanya amatungo no kugira uburenganzira bumwe imbere y'amategeko ugukingira ukuziganya ugusubiriza no guteza imbere ibidukikije bisigura ko no mugambi rero utanguye ngako n'igisagara ca bujumbura n'imicungano yabo ya bubanza na bujumbura yuko uzobandanye no bindi bihugu no bindi bisagara kwizi cacu Burundi kugira ngo igihugu cacu Burundi kize gise neza mu myaka iri imbere mu kubirindira umukuru w'igihugu asaba abagwiza atunga nabo nyene guhindura ingendo bujumbura ni umugwa mukuru ukongera ukaba n'umutima w'igihugu nabo murabizi amahoro ahera mu mutima iyo umutima ugwaye n'amano n'umutwe birashikira tuma rero kugira dukize igihugu umutima w'igihugu uteza gukira ni muri iyo ntumbero twashaka gusaba abanyagisagara cyane cyane imvukira ba kino gisagara ibi bikurikira guhindura ingendo bijyanye no gukora gutunganya akazi mu bindi bisagara bakora ijoro n'umurango turetse ko bitumvikana ingene umuntu abura aho asumira mu masaha y'ijoro birababaje kubona hariho amaduka yugara ku murango kwijukira ingendo yo gukorera hamwe ja hamwe mwubake imigambi iremereye izina ryanyu ntiriherere gusa kwitwa ngo uratunze wenyine ekada mukore imigambi iremereye amahoteli n'ibibanza by'amanama no kwinezereza bishobora kwakira n'ingenzi nyinshi mwanashaka n'inama mpuzamakungu aho kubaka amahoteli angana rimwe na rimwe n'uburaro bw'umuryango ndayizeye nawe asanga indoto atankeka izoshitswa indoto rega utarose udashobora kugira imbono niyo urote ikintu uranagira n'ingufu zo kukirondera kugishikira kandi urumva kuva ngaha gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu hariho intambwe kandi iyo ntambwe izogenda uko abarundi bazaba babishoboye kandi uko n'iterambere n'abagwizatunga bazaba bariko barafata umurindi gushika ubu amafaranga azokoreshwa mu kubaka ishusho nshasha ya bujumbura ntazwi kuko hazokorwa imigambi itandukanye ariko mark Bakriyu wo muri Singapore Corporation Enterprise yemeza ko umugambi uzoja mu ngiro hagiyemo ishaka abivuga afatiye ku gihugu ciwe ca Singapore cavuye ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane kikaja mu bitunze mu kiringo c'imyaka mirongo ine gusa Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye ku birebana n'impunzi z'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi icyemezo gikuraho ubuhunzi kizatangira gukurikizwa ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri muri uyu mwaka kireba abahunze hagati y'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda n'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa yavuganye kuri iki cyemezo na jean claude rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri y'u rwanda yita ku mpunzi rwahama aratangira asobanura icyo iki cyemezo kivuze bivuze ko uburenganzira icyo cyiciro cy'impunzi z'abanyarwanda zari zifite uburenganzira bwo kurengerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ndetse n'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi buzaba butakiriho uburenganzira bwo kurengerwa uburenganzira bwo gufashwa nk'uko byari bisanzwe muri iyo myaka yose bari bafite iyo sitati y'ubuhunzi bizaba birangiye guhera kuri iyo tariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza bibiri na cumi na karindwi
kubera iki mwumva ko cyavaho
twumva ko cyavaho kuko impamvu zateye ubuhunzi mu by'ukuri zitakiriho ni icyemezo cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr nyuma yo gukora isesengura ryimbitse ryari rigamije kureba ko ibyatumye impunzi z'abanyarwanda zihunga ari byo umutekano muke wagiye uranga iki gihugu cyacu mu myaka ya kera eh, bitakiriho uwo mutekano baraje barareba basanga umutekano usesuye basanga nta mpamvu mu by'ukuri yatuma eh, abanyarwanda bakomeza kuba impunzi bakomeza kugira iyo sitati y'ubuhunzi Eh, icyo gihe rero izo mpunzi z'abanyarwanda zari zashyiriweho amahitamo eh, mu by'ukuri atatu icya mbere ni ugutaha ku bushake abanyarwanda benshi baratashye ku- navuga ko kuva icyenda na kane kugeza ubu ngubu tumaze eh, gucyura cyangwa kwakira abanyarwanda bahunguka basaga miliyoni eshatu n'igice Eh, urumva ko ari umubare munini cyane ku buryo abasigaye eh, navuga ko ari bake cyane A- ari nayo mpamvu eh, icyo cyemezo cyafashwe kuko nyuma yo gusesengura yo kuza kwirebera uh, uko umutekano mu rwanda wifashe uko abanyarwanda babayeho bari mu gihugu iryo shami ry'umuryango w'I- w'abibumbye ryafashe icyo cyemezo kandi kigomba gushyirwa mu bikorwa mwari muvuze ngo abasigaye bakitwa impunzi z'abanyarwanda kuva ha- hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda na mirongo icyenda n'umunani ni bakeya ubwo ahubwo ni bangahe se barabarirwa mu bihugu bingahe ubwo habaye hari n'igihugu gicumbikiye abanyarwanda benshi nk'impunzi mwakitu N- narivuze ngo ni bake ugereranyije n'abatahutse Eh, mu by'ukuri umubare eh, w'impunzi z'abanyarwanda zikiri eh, mu- mu mahanga zikiri mu bihugu bitandukanye ntabwo twebwe mu by'ukuri tuba tuwuzi tuwuhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuko ariryo rikorana mu buryo bwa hafi n'ibyo bihugu bicumbikiye impunzi iki cyemezo gitangira kuganirwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryavugaga ko i- impunzi z'abanyarwanda zigera ku bihumbi mirongo irindwi ariko navuga ko eh, kuva muri bibiri na cumi kugeza ubu ngubu tumaze kwakira abasaga ibihumbi mirongo itanu So, ni ukuvuga ngo tugendeye kuri uwo mubare bari baradutangarije icyo gihe impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze eh, twumva twe zitarenze ibihumbi makumyabiri ariko mu myaka nk'ibiri itatu ishize hari igihugu cyavuze ko ngo gifite impunzi z'abanyarwanda zisaga ibihumbi magana abiri uretse ko mu nama zagiye ziduhuza n'icyo gihugu ubwo ndavuga igihugu cya cy'abaturanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo twagiye tubabaza tutse abo bantu mutubwire umubare mutubwire abo bantu bari hehe mu by'ukuri nabo bakatubwira ati ntabwo turakora eh, ibarura ryabo urumva rero uwo mubare mu by'ukuri
tujye ku mikoranire hagati uh, y'u rwanda uh, ndetse n'ibihugu wavuga ko bicumbikiye abo banyarwanda ibyo bihugu byo byo birabyumva bite birumva iyo gahunda bite
Eh, ibyo bihugu navuga ko mu by'ukuri byumva iyo gahunda mu biganiro twakomeje kugirana mu nama twagiye tugirana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyo bihugu eh, habaye inama zitandukanye bimwe muri ibyo bihugu byagaragaza ko bitaritegura gushyira mu bikorwa icyo cyemezo ariko bigenda bishyiramo mu by'ukuri ubushake ku buryo mu mwaka ushize mu- wa bibiri na cumi na gatandatu habaye inama navuga ko ariyo yafashe eh, uwo mwanzuro wo- wo gushyira mu bikorwa iki cyemezo guhera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza bibiri na cumi na karindwi ibyo bihugu bya afurika byose byari biri muri iyo nama kandi byarabyiyemeje Eh, tukaba rero twizera ko mu by'ukuri eh, icyo byiyemeje kizashyirwa mu bikorwa murakoze natwe turabashimiye ku kiganiro tugiranye
uyu rero yari jean claude rwahama waganiraga n'umunyamakuru wacu i kigali yari bagira ubusa ku kibazo cy'impunzi zizabura ubuhunzi guhera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa cumi na kabiri impunzi z'abanyarwanda bahunze kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani mu rwanda kandi abanyamakuru ntibavuga rumwe na leta ku cyaha cyo gusebanya giteganijwe mu mushinga w'amategeko ahana avuguruye abanyamakuru basanga gikwiye guhanwa n'amategeko mbonezamubano umushinga w'itegeko ubu uri mu nteko ishinga amategeko wo uteganya ko igi- uteganya igihano cy'igifungo kuri kiriya cyaha rero cyo gusebanya asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro ubwo hasuzumwaga ingingo yo gusebanya igaragara mu gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda abagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana ari nawe usobanura iby'iki gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda bashimangiye ko icyaha cyo gusebanya gikwiye guhanwa n'amategeko mpanabyaha mu rwanda aho kuba amategeko mbonezamubano nk'uko hari ababyifuza gutyo uyu ni depite alfred rwasa numvaga ko ubwanjye mu myumvire yanjye ko umunyamakuru w'umunyarwanda yakagombye guhamagara ko diffamation ihanwa kubera amateka yabaye muri muri iyi secte mu rwego rwo kugira ngo nayo igarure reputation ubwayo yatakaje ni uko ikora mu buryo revolutionnaire kuko ntawaburengagiza ko itangazamakuru ryagize uruhare mu gusenya igihugu nubwo iyi ngingo yashyigikiwe n'abatari bake mu bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda abanyamakuru ubwabo basanga gusebanya bigiye mu bihano bifungirwa hari abanyamakuru benshi bakora uyu mwuga n'ubwoba bwinshi uyu ni bwana muganwa gonza uhagarara ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda twumva yuko amakosa akorewe mu itangazamakuru nk'aya ngaya yakabaye ahanwa mu rwego rwa rwo gufunga umuntu ahubwo yakabaye ahanwa mu mategeko mbonezamubano mpamvu erega ikibazo cyo gusebanya tukivugaho cyane ni uko mu kazi kacu bishobora kuba bishobora kuba n'igihe ibimenyetso bitaraboneka ngo umuntu bamuhamize icyaha ariko ashobora kuba afunze ni ukuvuga bihita bitera ubwoba itangazamakuru hari ibihugu byinshi bigihana gutyo ariko hari n'ibihugu byinshi ahubwo hari na kampanye y'uko byava mu mategeko ahana komisiyo nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'u rwanda ruhagarariwemo yanafashe umwanzuro isaba y'uko byava mu bihano bifungirwa uyu muyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu rwanda asanga hari uburyo umunyamakuru watatiraga amahame agenga umwuga yahanwaga bitabaye ngombwa ko ajyanwa muri gereza yaza mu rwanda leta yemeye y'uko byakumvwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kandi bamaze kumva ibirego birenga mirongo itanu bijyanye no gusebanya kandi byinshi byose byagiye bikemuka neza kubera ko hari uburyo butandukanye hari umunyamakuru kugawa gukosora inkuru hari gusaba imbabazi hari kunyomoza yanabikomeza akaba ahagaritse by'agateganyo mu mwuga byarabaye bigenda bikemuka ariko akenshi hari n'aho umuntu azana ikirego kandi mu by'ukuri washaka ibimenyetso ugasanga inkuru bamwanditseho ariyo kandi iri mu nyungu rusange ushobora kugira ngo bibanze bujye mu rukiko bazajye gusanga nyuma y'umwaka urubanza rurangiye basanga umunyamakuru atarakosheje kandi afunze bituma abandi banyamakuru bagira ikibazo bikabateraho ubwoba bikongera n'ikibazo cya censorship dusanzwe dufite abanyamakuru bo mu rwanda bemeza ko barimo kwisuganya bashakisha ibitekerezo bazatanga kuri iyi ngingo abageze komisiyo ndetse n'abayobozi barimo gusesengura izi ngingo basa n'abayanzuyeho ko umunyamakuru uzajya ahanwa n'ibyaha cyo gusebanya azajya ahanishwa igihano cy'igifungo ndetse no gucibwa ihazabu uyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana ese umuntu agusebeje cyangwa akakwandagaza ukajya kumurega muri sivile atuma avoka wowe ntunajyayo ni ukuvuga ngo we resiponsabirite yawe ntabwo ikiri perisoneri wenda yabaye iy'ikinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avoka ese ya akawuntabiriti ya resiponsabiriti iri perisoneri kwa kubazwa ibyo ukora ese biba bigihari ese noneho ngiye kukurega ndagutsinze kunzi kukenye urambike byaba se nko kuribwa n'imbwa itagira nyirayo ikirukira mu gihe wowe ukajya kwa muganga iyi ngingo yagiweho impaka ivuga ko umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta ku bw'inabi kandi mu ruhame witirira undi umuntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza aba akoze icyaha cyo gusebanya iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu n'ubwo iyi ngingo yasojwe abadepite ndetse na minisitiri bayemeranijweho abanyamakuru bavuga ko bagifite icyizere ko mu gihe itegeko rigisuzumirwa muri komisiyo bazagira umwanya wo gutanga ibyifuzo byabo ndetse bakaba bagifite amahirwe ko no mu nteko rusange yabo y'umutwe w'abadepite na sena ndetse no ku rwego rwa perezida wa repubulika iyi ngingo ishobora kumvikana abanyamakuru ntibafungirwe icyaha cyo gusebanya ahubwo bagahabwa ibindi bihano byo mu rwego mbonezamubano asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ubu ni wa mwanya tugiye gusozera ibiganiro n'amakuru twateguye kuri ino saha ariko reka tubibutse inshamake makuru twabwiye inkuru yo mu bushinwa murantunga ikinyamakuru cy'igihugu cy'ubushinwa gitangaza ko umusirikare w'ipeti rya generale yari ari ko aragirwa ko amatohoza ku byaha bya ruswa yiyahuye icyo kinyamakuru zinjwa gitangaza ko zang yang yiyahuye yihaye umugozi ku munsi wa kane aho yari ari muhiriwe amatohoza y'uko yari afise yuko yari yagize ruswa yatanguye kuva mu kwezi k'umunani umushumba wa kiliziya katolika y'isi yose papa francisco ari mu ruzinduko muri myanmar mu ijambo yavuze uyu munsi ntabwo yigeze avuga ikibazo cy'abarohingiya kiliziya katolika yo muri myanmar yamugiriye inama yo kubyirinda kubivuga ngo kuko abarohingiya badafatwa nk'ubwoko bwihariye aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio cumi washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka na thomas kamirindi ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri na innocent bafatanije turabashimiye mwese murakarama mukomeze mugubwe neza na radiyo y'ijwi ry'amerika